hello my country people. how una dey o oh? my people i dey greet una according to una time depending on where una for dey wash shells my people, o oh, hey all edoche don run kitikiti don run katakata to go meet him papa o oh. chai my people. since ever since when queen may video when e be say according to wetin the lawyer talk. ever since when queen may legal tin di lawyer come come and tok say ah say queen may don feature into nollywood in eh, movie o oh. say dem don feature queen may into nollywood movie o oh. my people no be small tin o oh. all edoche eh, come come out o dey tok say eh queen may they look for her for in trouble o say im dey im own jejeje o say queen may they look for in trouble say queen may dey look for im trouble no be small hey my pipo dis one no let suyo edoche and judy austin be again o Because when e comes to dis one dis one na dia territory yoola edoche say wetin go make queen may come dia territory territory wey dem dey occupy na queen may wan come dey follow dem dey struggle am um. say dem don leave uh, influence for am o dem don leave a lot of things for am my people, na god dey do am for queen may o oh. na god dey do am for queen may so my people, una know say as queen may as queen may as yio edoche hear say queen may dey feature for dat eh, movie no be small tin o oh, dey say yio edoche and judy austin dem no get rest of mind again They no know where to put themselves inside again They say oh so we may wan call outshine us for our own territory it will not work my country people oh we hear say they say like yall edochie like edochie don't go meeting papa Oh, say make they call queen may to order o oh. say queen may they step on im Lego. o oh. queen may say all the evil plan wey queen may dey plan since na now breeze don blow fowl nyash don open say na this thing na be the part of the things wey e be say im e no just take like queen may say queen may is not submissive queen may dey follow am dey raise shoulder queen may dey raise shoulder with am queen may dey raise shoulder with am my people, na know say since when e be say judy austin with yul edochie dey say dem marry ofuna look yul edochie na destiny killer now ofuna look jude ekwensu no dey see road again since when be say jude ekwensu go snatch nonsense go snatch mumu go snatch nonsense since that time you know you know gone jude ekwensu all her talent all her talent of acting we no they see am wen dem do dis mavca award when different different actors then they go jude jude ekwensu and yo yo yo. They were nowhere to be found. They, know, they were nowhere to be found. And they said, them be producer, they be actor, they be this, they be that. Nobody see them. I, since when it be said this whole thing, they happen. These two people, they can't confuse when and confuse. Eh? Queen May, they really they deal with them. Queen May, they deal, they, they deal with them. They show them Shege Banza, Dambroba, Promas. I'm telling you. queen may dey do silent war silent war when e be say eh hey as you ole dey dey see all dis picture all dis one wey queen may dey shine na i know say im mind no go dey at rest dem say e run go meet im eh, papa o oh. make dem tell am say make im papa tell queen may say make queen may give dem chance o oh. say this nollywood industry say na dem get am o oh. my people na know wetin pet edoche tell Iole Duce. Ita Iole Duce say, the sky is big enough to contain everybody. everybody. The bird will contain everybody. They can everybody can fly. The sky will contain everybody. Say, make Iole Duce mind her mind in business. Say, if na like this, if e be say the The movie industry dey occupy dey finish say e for no reach you oledoche turn say make you oledoche focus face this dis thing because na im wake up from sleep go say na judy austin na im want to carry say so this one no be something wey e be say this one no be something wey e be say im go come come out dey talk say eh make we may give am chance make we men no come into the movie industry the world is big enough to contain everybody He come dey tell him eh, eh, eh, you like doche papa come dey tell you like doche say this life one i dey see so He said this nollywood industry it e be like civil service It e be like civil service or army work soldier go soldier come barrack remain the same if di work they finish you all edoche you for no meet see us we don't they old for the work very soon we go face that another set go come so ken your lane i am not talking i am not telling eh, queen may anything i am not calling queen to order He said queen they rub shoulder with him. how that one take concern? how that one take consign am other one take consign am i think you say you don want to marry queen may again allow her breathe biko allow her breathe oh you think she will con she will continue to be waiting for you when this whole thing dey happen him when e be say him e be your father tell you say ah my son this whole thing the way you dey take this whole thing you no hear you say no no eh we may do this we may don do that now nah say abeg abeg him wey be say him dey here so him na old man and him need all the peace of mind because as him dey so as him wey be say be pet edoche dey so na him retirement age na him dey this period no be period wey dem dey carry gbege dey come meet am say him need all the relaxation the peace of mind so that him go fit live long say make you all edoche say all these things wey be say your they say dey complain never see anything o say polygamy wey be say people say run na e look dey enter come dey ask am say him wey be him papa when e dey so why him no go marry more than how many wives say abi the same fame wey be say your they get him no get am in his twenty, he has already started acting things fall apart the whole africa the whole us everybody dey know him why did the why the whole thing didn't take off his uh, focus he was focused make sure say you people grow grow up in a conducive environment now look at what you are doing to your children now you are coming to tell me that i should call Kwame to order Kwame is trying to outshine you Kwame is competing with you nobody Kwame is not competing with you you are the one competing with yourself the earlier you start removing your eye in, in, in, the, in the body of Queen May, the better for you. Better face your Judy Austin. My people, no be small thing. No. They say Judy Austin and you all Edochie, they say, ah, ah. Say this is oppression now. It's waiting, waiting. Why would Queen May want to act movie? Queen May go act movie, put Jara. In fact, eh, Queen May go act Hollywood. He go even act Bollywood, John. I know say she get body like Indian people indian road go fit am i'm telling you indian rain go fit go fit am yola edoche and jude ekwesu una never know wetin una do na sef o una dey joke so my people o im papa don't tell and say soldier go soldier come barrack remain the same if the government work they finish If I no reach you if this acting work they finish eh If I no reach you so act your own make she dey act her own They go na so the whole thing view, oh, my people this na more gist o oh. those of una una never follow our facebook page but una follow us all our returning viewers i say god will bless you now. And I have a nice day bye.